Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayilsaatiin tamsaasu amma jalqaba. Dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen har'aaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira haga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtaniin sin hafeera. Dilbata Waxabajjii 27 bara 2019 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiitii gara qophiilee keenyaatti seenna. addi bilisummaa oromoo ibsa torban dabre baaseen geggeessitoonni miseensonni keenya humnoota tika mootummaatiin hidhamaa jiru jechuudhaan dubbatee jira raayyaa ittisa biyyaa koomishinii poolisii federaalaaf kan finfinneerraa qulqulleeffachuuf yaaliin goone turre hin milkoofne naakoor malkaatu wixata dabre kana gabaase.
Miseensa shanii gumii abaa'oo kan ta'an obbo Mikaa'el Booran eenyuufaa akka hidhaman gaafannee jirra. Maaliif akka hidhaman illee ibsanii jiru.
Qabamuun isaanii dhugaadhaa gaari jabeessa gabbisaa miseensa shanii gumii fi gaafatamaa damee siyaasaati. Isa wajjin miseensota gara nama jaha ta'antu qabame. Humnootuma xiqqaa mootummaa Itoophiyaatu qabe hanga odeeffannoo qabnu. Nama tokko waan balleessan hin qabanii waajjira keenya waajjira guddaa. Kan gullalleetti hojiirra oolanii achi yeroo ba'anii qabaman jechuu dhageenye kan isaa kolonel gammachuu hiriyaan isaa tokko kan baqqadaa jedhamu naannoo meeksikootti akka qaban dhageenyeerra miseensotaaf deeggartoota adda bilisummaa oromoo guutuu oromiyaa keessatti qabaa jiru gara mana hidhaatti buuraa jiru balleessaadhaan walitti hidhatu hidhaan yeroo ammaa mootummaan Itoophiyaa geggeessaa jiru. dhiibbaadhuma siyaasaa mootummaan Itoophiyaa adda bilisummaa Oromoo irratti godhaa jiru malee balleessaa hojii walitti hidhatu ni fakkaata.
Waa'ee hidhamuu namoota kanneenii akka jaarsaan mootummaa gaafatan illee ibsanii jiru. Obbo Mikaa'el guutuu Oromiyaattis miseensotaaf deeggartootni hawaa'oo hidhamaa jiraachuu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Waa'ee hidhamuu namoota jedhamanii ilaalchisee gama mootummaatiin qulqulleeffachuuf yaaliin goone hin milkoofne. oduudhuma wal fakkaatuun itti gaafatamaan indooktirineeshinii fi sabquunnamtii koomaand poostii naannoo lixaa koloneel geetannata adaanaw walitti bu'iinsaaf jeequmsa lixa oromiyaatti uumame wal qabatee namoota shakkaman to'achuu itti fufnee jirraa jedhan koomaand poostiin ibsa torban darbe baaseen namoota hidhatanii akkasumas osoon hidhatiin socho'an dhibba saddeetiif soddomi shan to'ataman malee kanneen biroos to'atamaa jiraachuudha kan isaan dubbatan gabaasni isaa qophaa waan jiruuf dhibbana ifa taas jedhanii jiru. waa'ee namoota to'annoo jala oolanii ilaalchisee ibsa itti aanus nuuf kennanii jiru.
Wanni godhamaa jiru ebaluudha ebaluudha kan jedhu otoo hin taane eeruu uummatarraa dhufuun ka ta'udha. Wanni isaan gaafachiisu waan jiruuf gaaffii uummatarraa dhufurraa kan ka'edha.
Shakkamtootni godinaalee lixa Oromiyaa fi Benishaangul Gumuzitti argaman shan jechuunis Wallagga Bahaaf lixaa, Qeellam Wallaggaa, Benishaangul Gumuz keessaa immoo Kamaashiif Matakkalitti tasgabbiin akka hin jiraanne godhaniiru jedhamanii kan hidhaman yommuu ta'u, adeemsa qabuu keessatti kan ofumaan harka kennatan yookaan kan miidhaman yoo jiraate jennee kan gaafanneef akkas jedhanii jiru.
Kanneen booji'aman ni jiru. Kanneen qabamanis ni jiru. Walumaa galatti kana ilaalchisuun immoo mootummaarraa ibsa isaa torbanii keessatti ka tuqamedha. Hamma kanatu booji'amee amma kanatu akkana ta'e ka jedhamu deemsa qulqulleeffachuutiin booda kan ibsamu ta'a. Eenyu kan kana godhaa jiru ka jedhus qorannaa teeknikaatiin eega ilaalamee booda shakkamtoonni qaama dhimmisaa ilaallatuun eega qoratamanii booda ibsama jennee eegna.
Shakkamtootni iddoowwan turtii yeroo naannolee Oromiyaa fi Benishaangul Gumuzitti akka argaman ibsanii dhimmi isaanii erga qoratame booda kan bilisa ba'an ni gadhiifamu kan yakka raawwatan ammoo seeraan gaafatamu jedhanii jiru. Shakkamtootni erga koomaand poostiin to'ataman booda godinaalee shanan ibsamanitti akka tasgabbiin deebi'aa jiruu fi tajaajilootni addaan citanii turanis eegalamaa akka jiran koloneel Geetannat Adaanaw ibsanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerraa.
kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti qophiittaa nutti ceena. gumiin tokkummaa abboota gadaa oromoo marii araaraa kibxata dabre amajjii 22 bara 2019 adda bilisummaa oromoo paartii dimookiraatawaa oromoo gidduutti magaalaa finfinneetti geggeesse milkaa'inaan xumurate marii kanarratti dhaabonni lamaan wal loluu dhaabanii akka waliigaltee isaanii duraatti nagaa buusuuf waliigalanii jiru. achumatti koreen teeknikaa abboota gadaa haadhota siiqqee hayyootaaf bakka bu'oota dhaabota lameenii irraa walumaa galatti miseensota torbaatamii tokko of keessatti qabate hundeessamee ture gabaasaan tsaayii daamtu achirra argitee turte kunooti.
gumiin tokkummaa abbootii gadaa oromoo hooggantoota abaa'oo fi odp waliin har'a finfinnee giddugala aadaa oromootti mari'atee jira. walitti qabaan gumii tokkummaa abbootii gadaa oromoo obbo Bayyanaa Sanbatoo dhaabbileen lamaan nagaa akka buusaniif gaafatan abbaan caffee gumii tokkummaa abbootii gadaa oromoo obbo caalaa soorii dhaabbileen lamaan walwaraanuu isaanii akka dhaabanii fi hooggantoonni dhaabbilee lamaan kanaa alangaa abbaa gadaa fi siiqqee haadholii fuulduratti waadaa akka seenanis gaafatanii jiru hooggantoonni paartilee lamaanii fi qaamoleen hirmaattota waltajjichaa turanis gaaffii abbootii gadaa fi haadholee siiqqee kana gammachuudhaan simatan. paartileen maqaa oromootiin qabsaa'anii biyya keessa erga galanii booda nagaan qabsaa'aa jiru jedhan itti gaafatamaa waajjira giddugaleessaa odp dr alamu sime gama biraatiin gareen maqaa abaa'oo obbo daawud ibsaatiin hoogganamu hidhatee karaa lixaa fi kibbaatiin gara biyyaa seenuu fi rakkoo nageenyaa akka uume himan kanaafis mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuuf dirqameeraa jiran dr alamu sime itti gaafatamaan waajjira giddugaleessaa paartii diimokiraataa oromoo.
olaantummaa seeruu kabachiisutti gale mootummaan hojjaa isaatti galee jechuudha hojjaa isaa irraa eegamu malee waraana labsine mootummaan ammallee seera eegsise baankii saamamuu amma torban darbeetti baankiin saamamaa ture kan qotee bulaan oromoo ijaara kanaaf ijibbaanni baay'een daamee. Akkuma si yaadattan abbootiin gadaa miilaan jaarsi dubartiin odoo nafiin amma gidaamii deemanii hoogganaa waraanas dubbisanii garuma bu'aan dhufu hin jiru. Korees ijaarree marii amma isin mari'adhaa jettan kana inuma mari'anne.
Dooktar Alamuun hooggansa abaa'oo Finfinnee jiru osoo hin taane qaama hidhatee godinaalee irra jiru mariisuu keenyatu bu'aa argamsiisaa jira jechuunis marii abbootii gadaa godina gujiitti hooggantoota waraanaa abaa'oo waliin taasisame eeraniiru. Hayyuu dureen abaa'oo obbo Daawud Ibsaa gama isaaniitiin waliigalteen isaanii bakka qaamni sadaffaan argamutti akka adeemsamuuf gaafachuu isaanii gumii tokkummaa abbootii gadaas qaama sadaffaa ta'uuf xalayaadhaan gaafatanii turan guyyaa marii garuu hooggansi odp qofti gara eertiraa akka imalan himan waraanni duraan nurratti labsame nurraa haa dhaabbatu jennees gaafannee turre jedhan obbo daawud dhimmi kan biraan caasaaleen nageenyaa kan akka raayyaa ittisa biyyaa poolisiin federaalaa fi kan naannolee dhaaba siyaasaarraa bilisa akka ta'aniif waadaa akka nuuf galanii fi mari'annee turree jedhanis. waraana bilisummaa oromoo laalchisee miseensonni waboo humna addaa oromiyaa ta'anii akka hojjetan gaafannee turre kanaafis koree ijaaruuf waliigalleerra jiran obbo daawud sababa rakkoo kaampii ardaayittaa keessatti tureenis loltoonni kaampicha keessaa baqatanii loltuu abaa'oo godinaalee gujii booranaa fi godinaalee wallaggaatti makaman akka jiran hayyuu dureen abaa'oo obbo daawud ibsaa himan hirmaattota waltajjichaa keessaa xiinxalaan siyaasaa fi daayirektarri olaanaan omn obbo jawaar mohammadis. isaan tokko turan haalli amma jiru wanna maqaanessuu fi ceehumsa gufachiisudha kanaaf obbo daawud ibsaan loltuu dhaabichaa gara kaampiitti akka galchaniif waamicha dhiyeessaniif gama mootummaatiinis ta'e gama abaa'ootiin wantoonni gaggeeffamaa jiran uummata oromootiif bu'aa tokkollee akka hin qabne kan kaasan obbo jawaar abaa'oon kaampii leenjii waraanaa banuun waraana leenjisaa akka jiru mootummaanis loltuu daangaa sumaalee fi eertiraarraa kaasuudhaan gara iddoowwan waraanni bilisummaa oromoo jirutti bobbaasuu isaa himaniiru kanaafis qaamoleen lamaan walitti qabachuu dhiisanii nagaaf akka hojjetan gaafatan dura taa'an itti aanaa paartii kaafaa'oo obbo baqqalaa garbaa waraana bilisummaa oromoo yeroo gara kaampiitti deebi'u akka waraana mo'ameetti osoo hin taane kabajaa fi ulfinni barbaachisu kennameefi ta'uu akka qabus hubachiisaniiru.
akka waraana badii dalageetti akka waraana hattuutti akka murna saamtotaatti bifa kanaatiin miti. Akka gaachana keenyatti akka eeboo keenyatti akka nama ajjeesee galeetti akka nama injifannoodhaan mana isaatti qeesaatti maatii isaatti deebi'eetu sirnaan deebi'uu qaba. Ajajisitti bayeera kottu yoo ta'uu baate immoo rukutamta jechuu miti kun hin danda'amu. Nama ulfina isaatiif ka'ee nama kudhan deebisanii iddoo kana fiduun hin danda'amu. Kanaatiif dhaqanii laakuun waliigalte Oromoota irratti waliigale haalli kaleessa ture kana fakkaata har'a immoo kanatu jira lolli yoo barbaachise wal faana lolla du'uun yoo nu barbaachisa akkuma kanaatiif bosona kana keessa hin teessu galii saba kee tajaajili jechuu danda'utu nurra jira.
Dabalataanis obbo Baqqalaan ta'iin kanaan dura loltuu abaaboo irratti raawwatame ammas akka hin raawwatamneef waadaa gallee fiduu qabnas jedhan. Marii araaraa har'aa irrattis koreen kutaalee hawaasa garaagaraa keessaa ba'an miseensota torbaatamii tokko of keessaa qabu nageenyi gama lamaaniin akka jiraatuu fi araarri akka bu'uuf hundeeffamee jiraama. Adda bilisummaa Oromoos waraanni isaa akka kaampii galu waadaa seeneeraama. Gama mootummaatiinis waraanni raayyaan ittisa biyyaa gara mooraasaatti akka deebi'uu fi nagaan akka bu'u waadaan seenamee jiraama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerraa.
kadhagaa jirtan as waashingtan diisii irraa saatalaayitiin aayilsaatiin sanbataaf dilbata kadabru raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen filanne dhiyeessuutti fufna. gumii tokkummaa abboota gadaan waamame irratti waliigaltee kibxata dabre abaa'oof odp gidduutti tolfame ilaalchisuudhaan gabaasaan keenya galmoo daawwit hoogganoota dhaabota lameeniif uummatarraa yaada fudhachuun gabaasee ture akkana jedha.
Gaggeessitoonni paartichaa waanuma kana gaafatamanii mariin kaleessa taasifame kun rakkoo kana akka furu dubbatan obbo Mikaa'el Booran miseensa gumishanii Abaa'ooti.
Akka amantii keenyaatti akka abdii keenyaatti wanti kun waan uummanni keenya abbootiin gadaa irratti mari'atanii noonis gargaarsifatanii mootummaas gargaarsifatanii furmaata gochuudhaaf deeman waan ta'eef waan akka isa kanaan duraatti. nuufi mootummaa gidduutti wal ganuun wal haaluun waan irra geenye boru hojiitti hiiku dhabuun gama mootummaatiin baay'ee nu mudachaa ture suni murtii inni kaleessaa kun akkasumatti danqaa guddaa qabaata jennee yaadnu.
Gama ODP irraa hoogganaan damee yaadaa fi qunnamtii uummataa paartichaa obbo Taayyee Danda'a araarri bu'uun nageenya naannoof murteessaadha jedhan.
Mootummaan akkuma duraan ibsaa turretti naannoo keenyaaf nageenya akka barbaachisu hin amana. Waan sun akka dhufuufis hin hojjeta. Wal morkuunis wal mormuunis yoo barbaachise waa hundi gara nagaatiitti deebi'ee gara dimokiraatiitti deebi'ee karaa saniin qofa akka deemamuu qabu hin amanna. Wanni kaleessa jedhames sanumaa jechuudha. Soo namuu seera eegee seeraaf seera qofaan socho'uun kallattiin sun amanamuun isaa wanni dubbatame hundumtuu waanuma kanaan wal qabataa jechuudha. Mootummaan waan kana duraanuu waanuma jechaa ture waanuma barbaadus jechuudha.
Obbo Taayyeen dabalanii nageenya buusuudhaaf gama lamaaniin amanamaa ta'uun barbaachisaa ta'uu dubbatanii waa'ee abaa'oon waraana bilisummaa Oromootti gaafatamasaa abbootii gadaa fi uummata Oromootiif kenneeraa jedhe utuu ifa ta'ee gaariidha jedhan. Gaaffiidhuma kana miseensa gumishanii abaa'oo obbo Mikaa'el Booran gaaffeen ture. Akkas jedhan.
Murteen kun hiikni isaa waraanni bilisummaa Oromoo jalqabas kan ijaarameef uummata Oromootii fi abbootiin gadaa qoonni isaanii. Inni waraana bilisummaa Oromoo kun maaliifitu rakkoo ta'ee, maaliif mootummaatti yaaddoo ta'ee, maaliif uummata keenya birattis waa'een waraana bilisummaa Oromoo, waa'een egeree waraana bilisummaa Oromoo maaliif dhimma jabaa ta'ee kan jedhu kana qoratanii duraanis beeku qora caalaatti qoratanii arguu qabu. Yoo kana arganii mala furmaataa akeekuudhaaf. karaan salphataa kan jedhurraa amma isaan kan isaan godhan maalinni gaaffii waraanaa maalinni yaaddoo waraanaa maalinni rakkoon jiru waraana bilisummaa oromoo wajjin wal qabatee kan jedhu qoratu qoratanii yaada furmaataa akeeku akkaataa itti waraanni kun akka waliigaltee dhaabaaf mootummaa gidduutti irra gahamee sanatti akkaataa itti dhimmisaa xumuramuu haala mijeessuu jechaadha. Yaaddoo uummanni qabus uummata irraa dhaga'anii uummata waliin isa sanas immoo furmaata isaa uummatuma waliin akeekaniiti. Akka walamantiinis uumamuu uummataaf mootummaa gidduuttis dhaaba keenyaaf mootummaa gidduuttis waraana keenyaaf mootummaa gidduuttis walamantiin akka uumamuu haala mijeessuu rakkoo jirurra dhaabbatanii jechaadha. Isa kana qoonni isaanii.
Irra deebiidhaan obbo Mikaa'eliin loltoonni adda bilisummaa Oromoo waa'ee waan kanaa waa'ee marii araaraa kaleessa gaggeeffame kanaa quba qabuu jedhee gaafeera.
Waraana wajjin mariin gaggeeffame dhimma kanarratti osoo hin taane waliigaltee mootummaa fi dhaaba keenya gidduutti ta'e sameeraa fi waraana keenyaa fi otuma sun lafa jiruuti yaaddoon uummataa jira yaaddoon nageenyaa uummanni keenya qabu. Kan waraanni keenyas quba qabaachaa ture yaaddoon waraanni keenyas qabu nageenya uummata keenyaatiifis ta'ee mootummaa kana keessa haala jiru haaromee moo hin haaromne mootummaan kun caasaan nageenyaa mootummaa kanaa hangamtu akka haaromee isa kanatti dabalamuun hangamtu akka dhugaadhaan furmaata ta'aa kan jedhu yaaddootu ture waan ta'eef isa kana irratti nuuf waraanni keenya yaada garaagaraa hin qabne waraanni keenya kan uummataa ta'uu isaa duraanuu ni beekaa kanaaf. Hegereen isaatis uummata kanaaf ittisa ta'uudha. Uummata kanaaf gaachana ta'uudha. Hundeen waliigaltee keenyaa kanuma waan ta'eef kun waan haaraatti maree addaa feesisu hin qabu.
Obbo Mikaa'el addi bilisummaa Oromoo mareen kun rakkoo kanaaf furmaata akka fidu akka amanu darbees milkaa'insa isaatiifis waan irraa eegamu akka ba'ullee dabalanii himanii jiru. Jiraattonni yaada isaaniif VOA'f kennanis araara buusuun barbaachisaa ta'uu himanii jiran dargaggoon magaalaa naqamtee tokko yoo dubbatu. akkas jedha.
Haala amma yeroo irratti yeroo irratti wanti ta'aa jiru wanta baay'ee nama abdii namatti horaa jirudha. Waliigaltee lamaan isaanii faayidaan isaa tokko Oromoof idha. Waliigaltee haaraan inni dhugaan lafa qabatee nuunis tasgabbiidhaan jiraannee bakka hin barbaannu lola wanta jedhamu hin barbaannu. Nu waan filannuu beenna waan ta'eef amma filannootti immoo nagaadhaan utuu jiraanne kaayyoo keenyaaf utuu jiraanne gaarii natti fakkaata.
gumiin abbootii gadaa waldhabbii odp fi abo kana furuuf kaleessa koree miseensa 71 qabu hundeessanii furmaata barbaadutti jiru gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaaf galmoo daawit naayiroobi.
kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. miseensonni baandii muuziqaa afaan oromoo hangafichaa ka baandii afran qalloo gidduu kana gara biyyaatti deebi'anii simannaan taasisameefii jira simannaa kanarratti qaamota hawaasaa adda addaa fi dinqisiifattoota artii oromoorraa namoonni argamanii turan miseensota baandichaaf koree qindeessituu simannaa dubbisuudhaan xaahee daamxoo gabaastee turte.
baandiin afran qalloo bara 1962 hacuucaaf cunqursaa mootii biyya bulchuun irratti haggaamamaa ture bira darbuun hundeeffame. seenaa ofiin boonuun bilisummaa ofii leellisuu tokkummaan jiraachuun afaan ofiitiin dhimma bahuun duudhaa ofiin buluu fi barnoonni oromoofis ni mala jechuun walgurmeessuun qabsaa'onni karaa aartiitiin qabsoo eegalan baandii afran qallootiin hangaftichi aartii oromoo xurree bilisummaa walleessaatiin uummata oromoof saaqe jedhamu alishabboo dandeettii gitaaraa agarsiisuun sagalee kiilooleen wallee eegale kanaafis fakkeenya ta'eera.
Aadaa biyyaa shubeeraa matuu biliifatuuraa milaan karaan dadheeraa na fuudhina hin jarjaraa oromiyaa yaadee dabii nageessi biraa.
Weellisaa Ali Shabboos namoota baandii afran qalloo hundeessanii sababa dhiibbaa siyaasaatiin biyya alaatti baqatanii yeroo dheeraadhaan booda gara biyya abbaa isaaniitti deebi'an keessaa isa tokkodha.
Horiin keenyaaf cufaa jaartiin kiyya duutee ilmaan kiyya cufaa dhibbee keessanii karaa jabuutii ceenee jabuutii keessaa cinqimee dabarsine. Yaada keenya kan ture agartee kan dubbanne goone anaaf Ismaa'ilee wanta lafa kaase hawwisoo takka illee hin jirtu hawwisoo Oromoo kan ture muuziqaa baase nuti. Advertaayizimentii waan cufaa waan Oromoo maal dandeettii waan gootu agartee hawwisoo maal dandeettii mataa keessatti yaadatee ittiin baasa oleelees. Naaf agartee onneetiyya ijatiyya. Oromummaan ittiin boona asammaas.
Yeenus Abdallaa, Alii Birraa, Ismaa'il Muhammad, Muhammad Yusuuf, Saalaa Muhammad, Shantam Shubbisaa, Ayuub Abubakar warra dhiigaaf lafee keenyaan si tikfanna Oromiyaa jechuun Oromiyaaf of kennanii baandii kana keessa turan keessaa warreen maqaan isaanii eeramu. Hundeessitoonni baandii afran qalloo hedduun isaanii wareegamaniiru hidhamanii kaan gara biyya ambaatti baqatan. hundeessitoonnii fi miseensonni baandii afran qalloo hangamillee cunqurfaman aartii al tokko uummata oromoo dhandhamachiisanii osoo addaan hin kunne inumaa hanga sadarkaa addunyaatti beeksisaniiru kanaafis dooktar kabajaa aartist alii birraa akka fakkeenyaatti kaasuun ni danda'ama. miseensonni baandii afran qalloo kun gara biyyaatti akka deebi'aniifis kan taasisame uummata aartiidhaan bohaarsaa qabsoo isaanii akka finiinsan taasisan waliin wal arguufi jedhan koree qindeessituu kan ta'an obbo Abdallaa Ibrahim.
Baandiin afran qalloo osoo baandii qofa osoo hin ta'in waa hedduutu keessaa burqe. Qeerroon ganamaa achi keessaa burqitee jaarmeenni adda bilisummaa Oromoo kun achi keessaa bahee isiin baandii afran qalloo haa taatu malee akka gartee waan jaarmeeya siyaasaa tokko yeroo tokko keessatti jechuudha. Sodaa sadiifummaa warri immoo waan sanarraa hafe nama muraasa hanga takka waan ta'e biyya isaaniitirraa bahanii amata shantamii ol haa amata soddoma haa amata afurtama jira. Egaa biyyatti isaan kana walitti finnee naannoo adda addaatirraa akka gartee hawaasa isaanii qeerroo ganamaati isaanii amma qeerroon ammaatu warri gartee biyya bilisoomse qeerroo fi qaarree sana hojjetufanii akka gartee qabsoo isaan ganama eegalan san ijoollee ammaa sana wajjin akka wal baraniif yeroo dheeraa irratti dalagaa ture.
Miseensonni baandii afran qalloo artistoota bebbeekamoo qofa osoo hin taane beektonni Oromoo hedduun baandii kana deeggaraa turan waggoota dheeraa booda gara biyyaatti deebi'aniiru. Artistoonni buleeyyiin kunneen simannaa isaaniitiin booda boqotanii gara hojii isaanii itti fufuu muuziqaa shaakaluu eegalu. Seenaa bu'uura isaanii sana uummata isaanii biraan anaa dhufu jedhanii biraan ga'uuf karoora qabu. Torban ittaanu akka lakkoofsa Abashaatti amajjii kudha saddeet koonsartiin afran qalloo ni gaggeeffama. Galma Barkumee bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti argamu. Kana irrattis artistoonni Oromoo buleeyyiif dargaggeeyyiin ni hirmaatu. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerraa.
Kun saatalaayitii Naayilsaatiin sanbataaf dilbata sa'aatii lama walakkaadhaa haga sa'aatii sadiitti kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiittaa nutti ceena. gumii araaraaf nageenyaa kamisa darbe yuunivarsiitii amboo keessatti geggeessame irratti hoogganoonni adda bilisummaa oromoo paartii dimokiraataa oromoo korma qalanii nagaa buusuun araaraman gumiin abboota gadaa fi haadhota siiqqeen ambootti qindeeffame kun gumii tokkummaa abboota gadaatiin kibxata darbe kana galma aadaa oromoo magaalaa finfinnee keessatti geggeessame turerraa kan itti fufe ta'utu dubbatame gabaasaan naa kormalkaa kamisa amboorraa erga akkana jedha.
har'a mooraa guddicha amboo yuunivarsiitiitti mariin araaraaf nageenyaa oromiyaa kan eegale eebba abbootii gadaatiin ture.
qayyee hawaa waaqa jechuudhaan hundaa lafa jechuudhaan hundaa sagaltama gabraa sagalan booranaa ciicoo gurraattii waaqa gurraacha garaa garbaa eeboo garaa taliilaa tokkicha maqaa dhibbaa gaaddisa gana gaaddisa nagaa nuu godhi awwalii galleetoo biyya teenya qabbanee jiru nuu godhi araara nuu buusi dogoggorri reeyoo keessa hirate yaa rabbi ati araara namaa buusta araara nuu
Konfiraansichi qaama araara dheengadda amajjii kudha afur bara kuma lamaaf kudha tokko giddugala aadaa Oromootti adeemsifame ta'uu ibsamee jira. Konfiraansii kana irratti qondaaltotni olaanoo paartii lamaanii kan koree teeknikaa abbootii gadaa haadholii siinqee jaarsolii biyyaa beektotaaf kanneen biroos kan irratti argaman ta'uudha kan himame. Araarri kun kan milkaa'u akka ta'uuf bakka gaggeessitootni paartilee lamaanii jiranitti qalmi kormaas taasifamee jira. Pireezidaantiin Amboo Yuunivarsiitii Dooktar Taaddasee Qanaa kaayyoo konfiraansichaa akkasitti ibsanii jiru.
Karoora koreen araaraaf dhaabbate baafate akkamiin yaadaan gabbisuun nageenya naannoo Oromiyaa Oromiyaaf biyya keenyaa haala itti fufiisa qabuun hiikuu dandeenya kan jedhu irratti mari'annee nagaa saba keenyaaf akkasumas biyya keenyaaf deebisnee sirni siyaasa biyyattii karaa nagaan furmaata akka argatuuf yaada. kallattii abbootii dhimma irraa argachuun kaayyoo ijoo sagantaa guyyaa irraati. Kanaaf dogoggora walii lakkaa'uu dhiifnee dogoggora walii waliin taanee ilaa filaaneen mariin asirreessinuun kaayyoo sagantaa dheengadda jalqabnee har'a itti jirruuti.
Konfiraansichaa Amboo Yuunivarsiitii faana ta'uudhaan kan qopheessan Daayireektarri Justice for All Paaster Daani'el Gabrasillaasee uummatni Oromoo sirna nagaa labsuu kan qabu waan ta'eef walitti bu'iinsi hafuu qabaa jedhan. Araarichi bifa aadaan geggeeffamuun isaas kan dinqisiifatamuu jedhanii jiru. Obbolootni yeroo wal faana ta'an miidhagu jechuunis ergaa dabarsaniiru.
Baay'een gammadeera. Rispeekt rikooginisii kennitanii kaalcharii Itoophiyaan waggaa afurtamii shan caalaa kaalchariin keenyaan namni liidarootaa keenya rikoognishiniin kennamu ture. Hamma ol kaasaa jirtanii galatoomaa qeerroo obbo Jawaar baay'ee ittiin galateeffadha. Oromoon keessumas yoo ta'e eenyus yoo ta'e tororeetii godhe wajjin jiraachuu hin danda'a. An wiitnesiidha.
Barreessaan koree teeknikaa araara kanaa obbo Jawaar Mohaammed murtoowwan koreen irra ga'e ifa godhanii jiru. Obbo Jawaar ibsa ejjennoo qabxii ja'a qabuun haala ittiin walitti dhukaasuun dhaabbatuu fi hidhattoota waboo gara kaampiitti ittiin seensifamullee addeessanii jiru.
Guyyaa har'aa amajjii waggaa kuma lamaa kudha tokko irraa eegalee lolli gamaa lachuu akka dhaabbatu labsamee jira. Waboon kabaja isaaf malu argatee simannaa ho'aadhaan akka galu ni taasifama. Erga Oromoon horatti galee booda humni beekamtii mootummaa ala hidhatee socho'u kamiyyuu Oromoo fi Oromiyaa keessatti beekamtii hin qabu. Sochii humnoota akkasii mootummaa fi uummanni waliin ta'uudhaan nagaa fi olaantummaa seeraa kan kabachiisan ta'a. Haala qabiinsa kaambii keessaa ilaalchisee tokko kaambileen kun iddoolee lolli itti godhamaa ture irraa kan fagaatan ta'u. Lama waboon kaambii keessa yeroo ji'a lamaa caalle keessa kan turta. Koree teeknikaa kun haala qabiinsa kunuunsa isaanii irratti yeroo yeroon hordoffii ni taasisa. Miseensonni yeroo yeroo waraana keessa turanitti badii akka dhuunfaattis ta'e akka gareetti raawwatan hundaaf dhimmamni kan godhamu ta'a.
Araarichi kan milkaa'e akka ta'uuf osoo rakkoon qaama lamaan jidduutti illee ni uumamatee gara ibsa baasuutti deemurraa koree teeknikaa kana mariisisuun irraa eegamaa murtoon immoo kan uummataatii jedhanii jiru obbo Jawaar. Miseensa koree teeknikaa kanaa kan ta'an Sheeh Hajji Ibrahim Tufaa waliigalteen araaraa har'a irra ga'ame kun kan hedduu isaan gammachiise ta'uu fi akka milkaa'inni kun kan waaraa ta'uuf ammoo wanta nurraa barbaachisu hundumaa ni goonaa jedhanii jiru. Gumiin abbootii gadaa ergama kanas fudhatee itti fufa.
Abbootiin gadaa hayyoonni barsiiftonni yuunivarsiitii Oromoo keessa argamuu fi kan eegas immoo nagaa yaadan hundi isaanii irratti hirmaachuudhaan sadarkaa har'aa labsii waliigala nageenya Oromiyaa jedhamu kanarra geennee galanni rabbii kiyya haa gahu. Egaa qabxiidhaan amma reefu waltajjii irratti labsame kana tumnee uummata keenyaaf dabarsinee uummanni keenya sagalee tokkoon odoo mormiin tokko itti hin ka'in dhibbaaf dhibbatti kan fudhatee fi kan itti gammadaa jiru. ta'ullee qabatamaan rabbiin argisiisee jira jechuudha.
Konfiraansii kana irratti kan hirmaataa turan haadha siinqee aadde Haliimaa Abdulqaadir kan dhufan baaleerraa ta'uu dubbatanii jiru. Araarri kun akka milkaa'u gochuu keessatti ga'een haadholii siinqees olaanaa ta'uu dubbatanii jiru.
Baasii tokko osoo nama hin gaafatin quuqamni Oromoodhaan nutti dhagahame ilmaan Oromoodhaa gara maleedhaan maaliif wal ajjeesan ka jedhuudhaan kaanee qabsoofne har'a ammootu kaleessa hirmijjaa dheengatti fudhannirraan rabbiin galanni haa ga'u korma araaraa warri amboo haa galatoomanii haa galatoomanii nuu qopheessanii tiruu nyaachifne adii seessifne walitti araarsuudhaan guyyaa har'aa kana oromoon warra dhalate yoo jedhee danda'a bakka.
Waggootan darbanitti turtii mana hidhaatti taasiseen miila isaa lamaan kan dhabe dargaggoo kaffiyaaloo tafarraa gama isaatiin walitti bu'iinsa paartiiwwan lamaan gidduutti uumamaa tureen wareegni hedduun kaffalamee jira. Araarri kun fiixaan bahiinsa akka qabaatu gochuufis hojjetamuu qabaa jedhee jira.
Waan itti dadhabne namni hundi waan itti dadhabe ijoolleen baay'ee waan irratti dhibamte waan ta'eef dhiigni ijoollee kan ittiin deebi'u qaamni ijoollee kan ittiin deebi'u ta'ee argama yoo waan ijoolleen sun ittiin dhabamanii ittiin qaama hir'atan sun araarri kun karaa sanaan galmaan geessisuu yoo danda'ama ta'e tokko haqarratti waan hundaa'e ta'uu qaba. Lammaffaa abbootiin gadaa fi uummanni Oromoo wanta kana akka abbummaatti ilaalee tiksee akka hojiitti hiikuu fi nama sadaffaa ta'anii akka daanyaatti dhimma kana hojiitti hiiksisuuf humna qabaachuu qabu jeetanii yaadachuu.
Waliigalteen har'a ganama irra ga'ame uummatni Oromoo akka hir'iba gaarii argatu taasisaa kan itti fufee akka ta'uuf ammoo horeen teeknikaa dirqama itti kenname baachuun irraa eegama. Anis kan gama koo nan gumaachaa kan jedhe ammoo dargaggoo sabninaan miidhagaadha.
Ani akka qeerroo amboottis ta'u akka barataattis gahee ilaallatuun gama hundaatiin waan uummata koo gara nageenyaatti kan fidu nan hojjedha jedheen kaayyoo qabaa abdiis qabaa uummanni kun gara fuulduraatti nagaan argataa biyyi keenya gara dimokiraasiitti hin ceetii abdii guddaa qabna.
Konfiraansiin araaraaf nageenyaa eebbaan jalqabame goolabasaa eebba abbootii gadaatiin taasifamee jira. Aangawootni olaanoo paartilee lamaanii dhiyaana isaaniif qophaa'e waliin qooddachuudhaan gara Finfinneetti deebi'anii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
raadiyoon sagalee ameerikaa sagantaan afaan oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti saatalaayitii naayilsaatii irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata sagantaa booruutiin walitti deebina nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The Voice of America.